Eri Necmi Demerik. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda turabaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa kane itariki cumi na zibiri z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe nanje fideni yongabo turabyumvikanye ubu muhereye umunsi mujya kwiyandikisha mu mirenge nyakubahwa meya araduha umunsi tuzawubahirize tuzongere duhurire hano noneho dufata gahunda turumvikana uwo ni umushikiranganji diane gashumba ashinzwe umuryango n'uburinganire mu rwanda avuga ku ngingo ya leta y'u rwanda yo guhuriza mu makoperative abantu bacururiza mu mabarabara y'igisagara ca kigali iyi nkuru n'andi makuru tubafitiye turayigarukako mu kanya yamara reka dutangure ku makuru avugwa hirya no hino amakuru tugiye gushikizwa na mugenzi wacu aroyisi bigirimana waramutse neza aroyisi muramutse fidele muramutse ndamwe inshuti mukurikirana ijwi ry'amerika murambabarira aya makuru tuyahere kuyavugwa muri kenya leta z'ubumwe za amerika imenyesha ko ihagaritswe umutima uhagaze n'ingingo iheruka gufatwa na leta ya kenya yo kugara amakambi y'impunzi ari muri icyo gihugu mu itangazo yasohoye ejo ku munsi wa gatatu amerika itewe ubwoba ko impunzi ziharurwa mu bihumbi amajana zari zaronse ubuhungiro muri kenya zigiye kugira ingorane amerika isaba leta ya kenya kwisubira ko ikabandanya ikingira abahohotewe n'abahunze ubwicanyi nk'uko yabyemeye aho kuzirukana leta ya kenya isabwa kubandanya ifasha impunzi no kureka abataha bagataha ku bugombe bwabo kenya isabwa kubandanya gukorana na hcr hamwe n'amakungu mu kuronderera hamwe umuti urama ku kubahiriza agateka ka muntu hamwe n'amategeko mpuzamakungu amerika irangiza ivuga ko izobandanya ifasha kenya mu rugamba rwo kurwanya umugwi w'iterabwoba wa al-shababu hamwe n'iyindi mihari y'intagondwa amakuru kuri nigeria ishyirahamwe ryishinze gukingira agateka ka zina muntu amnesty international rimenyesha ko abana barenga cumi bari mu inzoya bafuye muri nigeria muri uyu mwaka abo bana bafuye mu buryo budasanzwe mu ibohero rigenewe imbohe z'abarwanyi ba boko haram amnesty international imenyesha ko abana cumi n'umwe bafise munsi y'imyaka itandatu barimwo n'inzoya bafiriye mu ibohero rya gisirikare ry'ahitwa giwa mu buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria ababibonye bemeza ko bamwe muri abo bana bicwa no kubura ibifungurwa hamwe n'amazi isuku rike rirangwa muri ayo mabohero hamwe no kutitabwaho ku magara yabo amnesty international imenyesha ko abantu basaga igihumbi n'amajana abiri bafungiwe muri iryo bohero rya giwa abashika ijana mirongo ibiri muri bo bagizwe n'abana leta ya nigeria ariko irahakana ibyo byagiriji mu kuvuga ko iri mu rugamba na boko haramu kandi ko iriko irarutsinda mu gihugu cya tunisiya abapolisi bazindutse batana mu mitwe n'umugwi w'abantu bakekwa kuba abakora iterabwoba ejo ku munsi wa gatatu muri uko gutana mu mitwe abapolisi bane ba tunisiya barahasize ubuzima hamwe n'abarwanyi babiri igipolisi cya tunisiya cyateye inzu iri ku murwa mukuru tinisi yari yinyegejemwo abakora iterabwoba batari bake bava mu bice bitandukanye by'igihugu bari mu nama yo gutegura igitero sindamusiga muri tunisiya abarwanyi babiri barishwe abandi cumi na batandatu barahagarikwa n'igipolisi igipolisi cya tunisiya kandi kimenyesha ko cyafashe inkoho hamwe n'amagerenade igihugu cya tunisiya nicyo cyabaye igihugu cya mbere cirukanye umukuru w'igihugu cyahitiye cyitwa prenta arabe mu gihugu mu rurimi rw'igifaransa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ariko haracibonekeza imigwi y'abakora iterabwoba ihungabanya demokarasi itarashinga imizi muri icyo gihugu umuhari wa leta ya kisilamu waragavye igitero cyahitanye ba mukerarugendo bashika mirongo itandatu mu mwaka uheze muri icyo gihugu cya tunisiya amakuru kuri leta z'ubumwe za amerika igitigiri cy'abanyamerika bagerageza gusohoka igihugu baja kwifatanya n'umurwi wa leta ya kisilamu caragabanutse kuva mu mwaka uheze ivyo vyamenyeshejwe ejo ku munsi wa gatatu n'urongoye ibiro vya fbi james comey hano muri amerika amenyesha kuva, ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane gushika mu gice c'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abanyamerika bava kuri batandatu gushika ku cumi aribo basohoka igihugu buri kwezi bakaja kwifatanya n'uwo muhari mu burasirazuba bwo hagati ariko kuvaho FBI itanguriye kubacungera ubu umunyamerika umwe gusa niwe avugwa ko asohoka igihugu buri kwezi kwifatanya n'uwo muhari wa leta ya kisilamu komeye yamenyesheje ivyo mu gihe abagabo batatu b'abanyesomaliya barengukijwe n'ubutungane muri leta ya minnesota bagirizwa kugomba kuja muri siriya kurwana ku ruhande rw'uwo mugwi wa leta ya kisilamu abahinga mu by'amagara y'abantu basaba ko inkino za olympique zitekanijwe kubera ku murwa mukuru wa Brazil Rio de Janeiro uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu zokungururizwa ku yandi masango canke zigatunganirizwa mu kindi gihugu bamenyesha ko ari uburyo bwo gukinga kugira umugera wa zika wibonekeza mu bihugu byo muri amerika y'ubumanuko harimo na brezil ntiwandukire abantu benshi mu kigo cyasohowe na kaminuza yo mu gisagara cya ottawa muri canada profeseri amir atarane amenyesha ko igisagara cya rio de janeiro cyarushirije kugaragaramwo uwo mugera wa zika kuruta uko byari byitezwe bituma hakwiye gufatwa ingingo z'umutekano zikomeye ku barorerezi basaga basaga ibihumbi amajana atanu bazoja muri izo nkino
urakoze aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza turasubira mu kanya radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere duhere mu burundi aho abantu barenga ijana bahagaritswe n'igipolisi ejo ku munsi wa gatatu muri zone musaga mu bumanuko bwa bujumbura igipolisi kiri kumwe n'abajejwe intwaro casuzumye abafise ibyangombwa maze bararekugwa umumenyeshamakuru wacu eroje wirikaneza niwe yakurikiranye iyi nkuru mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu abantu isinzi bari imbere y'ibiro bya zone musaga ahari hegeranijwe abantu bari bahagaritswe n'igipolisi uhashitse wamengo na hariko habera ibikorwa vya rusansuma abantu bari bafise amakaye mu minwe abandi amakarata ndangamuntu abapolisi nabo banyagara bongera basuzuma ivyangombwa vy'abahari ubwo bwinshi bwari bwatewe nuko iruhande y'abafashwe barenga ijana babo miryango y'abahagaritswe canke bene impangu bari baje nabo nyene kuraba n'ukwemeza ko abari mu minwe y'igipolisi atakibagira bakizinduka gufata abantu abapolisi bahagaritse uwahita wese kandi ntibabimenyeshejwe abajejwe intwaro bo hasi nk'uko vyemezwa n'uwo umunyagihugu agira akatanga n'imvo zabibatumye tukivyibuka niho abantu bajya kubuzi mugabo bagaca basubiza inyuma bati subira inyuma bagerageje gufata abantu bose na cyane cyane nk'aba basore bakiri bato ntawe bigeze barirwara nta n'uwo bakankamiye abegeranya baraba ko by'ukuri bakwije ivyangombwa hanyuma nk'uko twabyumvise umutegetsi umwe mu gipolisi yavuze yuko atari ngombwa ko barinda guteguza abatware ngo bababwire igikorwa bagiye gukora ati kuko barabonye ifina ryabaye mu byerekeye amakaye ugasanga hari abanyagihugu bagiye bariyongerera abantu mu makaye mugabo baca bahitamo rero gukoresha amakaye yasigaye muri zone kandi nibyo twasanze harabayemwo icyo twokwita kwiyorohereza kuko ngo batinya gusubira gufuya kuraba muri ya makaye yasigara muri zone ariko bashoboye kudufasha baravuga bati reka dukoresha amakaye rero ari mu mpangu mugabo aba batware baragitse amakosa naho harimo abapfasoni abigeme n'abagabo bakuze mu bafashwe abakiri bato bagizwe n'imisore nibo bari benshi kurusha antoine rumenyetso umukuru wa zone musaga aratubwira imvo abantu begeranijwe barenga nk'ijana abenshi rwaruka uno munsi niyo ari amakuru bari bafise yuko hoba abagizi ba nabi baba baje canke bijanye no ku rupfu rwigeze ko yahapfiriye ku iyinga riheze nico gituma mubona hafashwe rwaruka bumbure nibaronka ayandi makuru bazoshobora gufata n'abakuze bariko barasuzuma ibibaranga nk'amakaye y'urugo n'uburangamuntu utacu yagirizwa acagenda igikorwa cyo gufata abantu cabereye cyane cyane mu makaritiye abiri ayo nayo ni gasekebuye na gitaramuka nk'uko vyemezwa n'umukuru wa zone musaga asigura ko abazobandanya bafata minenerwe igikorwa cyo kwandika abantu baba mu mpangu n'ingenzi bashobora kuzofatirwa ibihano aya makaye y'ingo turahimiriza turararitse kandi abanyagihugu turongoye yuko na ntaryo haje umushitsi canke umupangaye mushasha ko bomwandikisha haba mu makaye batunze mu mazu bakongera bakaza bagasubira kumwandikisha gushasha mu makaye zone isigarana twari twashinze ikiringo ntarengwa c'ayo makaye twahavuye tucongereza ku neza y'abo bose bativuta batumva umuhimirizo wo kurondera hamwe umutekano nta mpande dutekanya ariko rero bibandanije urumva ko dushobora kuzoyashinga igipolisi cemeza ko abantu bane aribo casigaranye ku barenga ijana bari bahagaritswe umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye amenyesha ko abo bane bose zari inkozi z'ikibi zari zisanzwe zizwi kandi zironderwa n'inzego z'umutekano mu kiringo c'indwi zibiri abantu barenga cumi nibo bamaze kwicwa n'abantu bitwaje ibirwanisho muri zone ya Musaga mu manuko bwa Bujumbura indwi muri bo biciwe mu kirabo mw'ijoro ry'itariki ya mirongo ibiri n'umunani ukwezi kwa kane twaraye turangije Eroje Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu rwanda ubutegetsi bwatanguye ibiganiro n'abacuruza mu kajagari bazwi nk'abazunguzayi mu gisagara cya kigali ubutegetsi buvuga ko bushaka gukuraho ubwo bucuruzi bakishyira mu makoperative bakaja gucururiza ku nkengera z'igisagara ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa na eric bagira ubusa ibiganiro hagati y'abakora ubucuruzi mu kajagari bazwi nk'abazunguzayi mu mujyi wa kigali n'ubutegetsi bije huti huti bikurikira urupfu rw'umwe mu bazunguzayi wishwe mu cyumweru gishize n'abashinzwe umutekano bamwambura ibicuruzwa yashakiragaho amaramuko ubutegetsi burakora ibishoboka byose bwumvisha abazunguzayi ko bagomba kugira ubucuruzi bufite umurongo uhamye nabwo burumvikanisha bidasubirwaho ko butanezezwa na bomboribombori zishingiye kuri ubu bucuruzi ariko birasa n'ibitazoroha ko ubu bucuruzi butunze abatari bake mu mujyi wa kigali bwaranduka burundu nk'uko ubutegetsi bubyifuza birashingira ku mikoro y'abakora ubu bucuruzi n'igihe babumazemo uyu mupfakazi ahora areba nayo ingwe n'abashinzwe umutekano kubera agataro rwose ikibazo cyo mu muhanda muvuga njyewe bose bacururiza muri uyu muhanda nta buzukuru banjye mu muhanda natangiye gucuruza kare agataro k'imineke napakaye mfite imyaka makumyabiri n'ikenda mbere ubwo acuruza ako gataro kugeza n'iyi saha gucuruza ako gataro kandi ndakubita kandi ndabyamburwa kandi nk'igikondo nkavayo hariho ubwo mvuga nti imana ishobora byose niba imana izi kumva cyangwa ikamenya kureba iterambere abantu bavuga ni irihe ubwo rero rwose mana ishobora byose hariya muri gare niho nsa n'utwo tuneke si ubwa mbere ubutegetsi bw'i kigali bushishikariza abazunguzayi kwibumbira hamwe ngo barusheho kwiteza imbere hari n'igihe bwashyizeho amafaranga nk'igishoro ngo bizamura ariko mu buhamya batanga bumvikanisha ko ayo mafaranga yagiye mu mifuka ya bamwe abazunguzayi babyumvikanishiriza mu migani itomoye ya kinyarwanda baca umugani ngo akanyamaswa gato gatunga kanini ubu rero icyagenerwa icyagenerwa ababuzukuru banjye mu muhanda gitunga ababishoboye ababigeraho twaragowe pe iyo ubona ntagira mfite imyaka makumyabiri n'icyenda nkaba mfite imyaka mirongo itandatu n'indi mfite abuzukuru bakuru twe tungana ariko ubu ndacyari mayibobo yo mu muhanda nakora iki abuzukuru banjye bakora iki ko batize n'uwize narihiye umwana w'imfubyi wamaramaje ababyeyi be bapfuye muri mirongo cyenda na kane mu by'ukuri na muri iyi suri rya sikonderi yarize ariko baricaye ndimo kubababa mu muhanda mucira inshuro ayiwe data we
aya marira y'umuzunguzayi ku byagaragariye abari muri ibi biganiro yakoze ku mitima ya bamwe mu bategetsi bararira ariko umurongo bahagazeho uratomoye madame kayisime nzaramba ayobora akarere ka nyarugenge gafatwa nk'umutima w'umurwa mukuru kigali gakorerwamo ubucuruzi ubutegetsi bufata nk'ubuteza umwanda kigali ntago leta yacu izashyigikira umuntu ukora ubucuruzi bw'akajagari kwanuza kwanakabasesagura kigali we ndagutinya kandi sijye gusa
ibi ni ibiganiro byafashweho umwanzuro ko abazunguzayi bajya kwiyandikisha mu mirenge baturuka mu butegetsi bugaheraho bubashyira mu matsinda bagaheraho babona ubufasha madame diane gashumba ni minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango tubigira intego tujye mu matsinda bizatuma n'ubuyobozi bubasha kudufasha kurushaho kuko tuzaba tuzwi turabyumvikanye ubu muhere uyu munsi mujya kwiyandikisha mu mirenge nyakubahwa mera duha umunsi tuzawubahirize tuzongere duhurire hano noneho dufata gahunda turumvikana ubutegetsi buhagaze ku gufata abazunguzayi bukabakura mu mujyi rwagati wa kigali bukabajyana gucururiza mu masoko ari mu nkengero ariko ku bazunguzayi si umuturambye uko ubuyobozi bwakora bwose ntago nyabwogo abazunguzayi bazacikamo kuko bagura amaji baciye ku marimatasiyo aho bageraga bagura umugati baciye kuri alimatasiyo ahubwo nibadushakire iyo myambaro tugire amanimero dukore tuzwi dufite isuku ku buryo n'umugenzi azavuga ati "Uyi- iyi ni koperative irazwi mu mujyi ndagura umugati sange si upfuye ndagura ji sange ni nzima hanyuma n'abandi bashyashya bazajya bagenda baza bazajya baza babanze bashaka ibyangombwa bya koperative babone umwambaro babone gukorera hehe mu kigo niwo muti waba umuti w'ikibazo kirambye naho ubundi ikinonko kubera uburenganzira gihabwa n'izuba ushobora kugisitaraho urwara rukavamo gifite uburenganzira bwo kwiyita ibuye kandi atari ibuye urabivuga iki aho ngaho aho ndashaka kuvuga ko urabona nk'uriya muntu wapfuye muri gare bafashe abantu b'abajura bafite bakese muri leta babita ngo ni hinduka barabazana babaha uburenganzira byo gufata abantu bazunguza muri gare kuko baba ari ibisambo baza aho bakubita abantu bakabica iyo bakubise umuntu umwe gutyo ahita apfa mu gihe cy'imyaka ibiri muri gari ya nyabugogo hamaze gupfa abantu batatu bazira ubucuruzi bw'akajagari icyegeranyo cy'umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu human rights watch cyo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu gitunga agatoki ubutegetsi bw'u rwanda kivuga ko busakuma abazunguzayi indaya inzerereza abasabirizi n'abandi kivuga ko ubutegetsi bw'u rwanda bufata nk'abadakenewe mu mujyi wa kigali bukabafungira muri gereza izwi nko kwa kabuga bugamije ko kigali ikomeza kurabagirana igihe ibindi biganiro nk'ibi byimuriwe ntikiramenyekana biracyari ihurizo rikomeye kurandura ubu bucuruzi mu gihe ubutegetsi butaramenya n'umubare w'ababukora eric bagirubusa ijwi ry'amerika i kigali mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda guhera ejo ku munsi wa gatatu gushika ku munsi wa gatanu hakoraniye inama mpuzamakungu yerekeye ubutunzi ku isi world economic forum iyo nama yitabiriwe n'intumwa zirenga igihumbi n'amajana atanu yiga imigambi ikenewe mu byerekeye guteza imbere ubutunzi cyane cyane ku ntara ya afurika iyo nama iteraniye i kigali mu rwanda yatumiwemo abakuru b'ibihugu bya afurika bashika ku icumi abahinga mu byerekeye ubutunzi hamwe n'abatunzi ba mbere muri afurika mugenzi wacu etienne karekezi yavuganye n'umumenyeshamakuru w'ikigo cy'itangazamakuru reuters clement uwiringiyimana yakurikiranye iyo nama atangura amubaza icyo abari mu nama bashimikiye ko ku munsi wa mbere wayo Ah, bose bari kuganira ni abategetsi batandukanye kuri uyu mugabane wa afurika ndetse hakiyongeraho n'abandi bafite ibikorwa by'ubucuruzi bakomeye harimo abacuruzi bakomeye n'abandi bafite ibigo ah, by'ikoranabuhanga bakomeye bose bari kuganira uburyo umugabane wa afurika watera imbere hari abaganiriye mu gitondo baganira mu ijoro muri kaminuza y'u rwanda eh, mu cyahoze ari sfb baganira ku bijyanye n'uburyo urubyiruko rwatera imbere ahangaha bamwe mu ba- bo- mu rubyiruko rwagiye rwiteza imbere kuri uyu mugabane wa afurika bafite ibikorwa bitandukanye bagaragaza uburyo urubyiruko rugomba gukura amaboko mu mifuka ariko rimwe na rimwe bagatekereza ibyo bavuga ngo gutekereza out of the box gutekereza hanze bagatekereza cyane eh, bakarushaho ku- kureba uburyo ba- ba- bakura amaboko mu mufuka bagakora icyo ni ikiganiro kimwe hari ibindi biganiro byagiye ah, biba bitandukanye nko kwibaza ubuhinzi bwa afurika aho bugana ah, dore ko bigaragara ko mirongo ine ku ijana by'ibihingwa ah, muri afurika ah, bigaragara ko bitakarira mu mirima bitaragera ku isoko byaba ari ibirayi byaba ari ibinyampeke bigatakarira bikaborera mu mirima kubera nta mihanda myiza ihari nta buryo bwo gutunganya ibyasaruwe neza iki ni ikindi kiganiro Ah, mu kanya muri aya ma- mu minota mike ishize hamaze kuba ikiganiro cyahuzaga mm, harimo perezida w'u rwanda paul kagame ah, ndetse n'umuterankunga howard buffett ndetse n'uwahoze ari minisitiri w'intebe w'ubwongereza tony blair Ah, abo nabo baganiraga ah, bareba uburyo afurika yatera imbere ariko ishingiye ku bufatanye mm, aho perezida paul kagame bamubazaga uburyo yashoboye guteza imbere igihugu cye howard buffett nk'inshuti y'u rwanda ndetse n'inshuti ya perezida paul kagame nawe akagaragaza uburyo yishimira ah, gukorera mu rwanda dore ko oh, banamubajije tony blair wasaga nk'uyoboye iki kiganiro yabajije perezida paul kagame i- icyo yumva ku by'amahanga avuga ku bijyanye na manda ya gatatu ah, yemereye abanyarwanda Ah, ahangaha niho howard buffett yahise afata ijambo aravuga ngo ngo n'ibyo bakora mu rwanda iyo perezida paul kagame atemera kwi- kwiyongeza indi myaka irindwi bo ntabwo ah, ba- bari gukom- kubikora howard howard buffett foundation ariko perezida paul kagame nawe asubizamo ati ah, asubiza agira ati ikigaragara ni uko ibi ntigeze mbisaba ati nagerageje no kubwira abantu bo muri fpr baba abakadere ngo bashake undi muntu ariko bambwira ko babona ko igihe kitaragera ngo bafate risike cyangwa bemere kuba bashaka undi muntu iyi ntero cyangwa se intabaza ku buryo afurika yatezwa imbere cyane bihereye ku rubyiruko rwayo si ubwa mbere itewe abari mu nama barebye inzitizi zagiye zigaragazwa mu bihe byashize ku bijyanye n'uko afurika ikomeza kudindira hari icyo basobanura cyangwa hari aho bavuga ko umuti nyakuri waturuka icyo ni ikibazo nabo bibaza ndetse n'urubyiruko rwabazaga n'abo bagaragajwe nk'icyitegererezo kuko urubyiruko rurakubwira ati nta mafaranga turarangiza kaminuza amashuri tukabura igishoro ngo dutangire n'ababonye icyo gishoro hashira iminsi mike ugasanga bizinesi cyangwa ubwo bucuruzi cyangwa ibyo bikorwa batangiye birahombye ugasanga ni ikintu kigaragara nk'ihurizo rikomeye kubonerwa igisubizo urebye gahunda y'uko iyi nama uko iteye izarangira kuri uyu wa gatanu ubona hari aho bateganya ko nibura ibizava muri iyi nama byazakurikiranwa bikaba byashyirwa mu bikorwa ku buryo burambye cyane buboneye urubyiruko nibyo baravuga ko nko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri ubwo bashyiragaho icyitwa nepad bigaragara ko ngo hari abantu bamaze kwemera miliyari ebyiri z'amadolari y'amerika ubwayo ni amafaranga azifashishwa mu bikorwa bitandukanye byo kuzamura uyu mugabane wa afurika hari n'abandi baherwe bari hano muri iyi nama batandukanye nabo bari kugenda bemera kuzagira byinshi bagenda bakora ariko ikigaragara ni uko bigaragara ko ikibazo kigikomeye uyu mugabane urebye nko mu karere ka afurika y'iburasirazuba honyine aho u rwanda ruri burundi n'ibihugu barashaka kubaka za gare ya moshi bashaka kubaka imihanda bashaka kubaka ibikorwa remezo by'amashanyarazi ibyo ni ibintu bikeneye miliyari z'amadolari hafi makumyabiri ukareba afurika yose uburyo ikeneye iyo babaze baravuga ngo afurika ifite umuriro w'amashanyarazi ungana n'igihugu cya afurika y'epfo cyonyine ifite urumva ko iracyafite umuriro w'amashanyarazi muke biragaragara ko hari byinshi bigikenewe n'ubwo hari abari kugenda bemera inkunga zimwe bazahura umugabane ndagushimiye cyane ekerema uwiringiyimana ni umunyamakuru w'ikigo cy'itangazamakuru reuters ari kigali mu rwanda aho akurikirana iyi nama y'ubukungu ku isi urakoze cyane murakoze nama radiyo ijwi rya amerika i washington dc ibitigiri by'abarwayi ba kanseri muri afurika y'umunsi y'ubugarabwa bwa sahara birashobora kuzokongerekana cyane mu myaka cumi n'itanu iri imbere ibyo byashyizwe ahabona n'abahinga b'indwara ya kanseri bakomoka mu karere ka afurika na buraya mu nama yabo iheruka kubera mu gihugu cya cameroon mu gihe abo bahinga bemeza ko ibitigiri by'abahitanwa n'iyo ndwara ari byinshi cyane kandi abenshi muri afurika bafata imiti ya kanseri batebye abantu nabo bakaguma bagwirirana ni inkuru mugezwaho na mugenzi wacu diane nini nahazwe
joseph baba ariko asiga umuti kama umufasoni elmin agbor ku gikiriza ciwe akoresheje amababa y'inyoni agbor agwaye indwara ya kanseri y'amabere umushingantahe joseph baba azwi cyane mu karere kitwa mawange muri kameruni kubera akazi ko kuvuza imiti kama amazemo imyaka mirongo ibiri n'ibiri uyu baba yemeza ko ku kwezi ku kwezi aronka abarwayi bashasha ba kanseri bagera kuri cumi na batanu
ni ingabirano nahawe n'imana ndavura kanseri y'amabere cyo kimwe n'iy'igitereko ndashobora kuyibaga umuntu icyo akora aca aza arakanda simvura abantu ngo ni uko ndabyishakiye ndabikora nyabuna kuko ndabishoboye kandi ndabifisemwo uburambe umupfasoni yagbor avuga ko yashimye kuza kwitura joseph baba kuko ataho yari gukura amadolari ibihumbi cumi na bibiri akenewe kugira ngo yivuze
mu mabere yanjye basanzemo ibihute bibiri bakambwira ko bategerezwa kuyaca ubufuma bayaca ariko nkabandanya mbaho nta mugabo mfise amfasha kurera abana sinorindira ngo kanseri igere kure kuko ntoronka amafaranga yo kwivuza
umushikiranganji ajejwe ivy'amagara y'abantu muri kameruni andre mamafuda avuga ko ku banyakameruni batanu bakitswe n'amagara umwe gusa ari we aja ku ivuriro ryemewe n'amategeko ikindi amenyesha ni uko abantu bagera ku bihumbi cumi na bine aribo bamenyekana ku mwaka ku mwaka ko bafise indwara ya kanseri ni mu gihe abatari bake bashima kubigira ibanga ibitigiri vyerekana ko ibice mirongo irindwi ku ijana vy'abarwayi ba kanseri muri kameruni baza kwivuza kanseri yabo yamaze kugera kure ivyo bigaca bituma bitaba imana bababaye cane inyuma y'umwaka umwe batanguye gufata imiti umushikiranganji araba iby'amagara y'abantu muri kameruni agahamagarira abantu bose kwama baja kwa muganga kwisuzumisha umufasoni rachel cindo w'imyaka mirongo itanu n'ine aha ashinga intahe avuga ko yakijijwe no kuba yipimishije kare I said, God, please just give me only five years.
nasabye imana nti mana ndagusabye umpe kubaho imyaka itanu kugira nshobore kurera aba bana banje imbere y'uko nshengera yamara muganga wanje yaranteye intege mbwira ati oya urafise amahirwe agera kuri mirongo icyenda n'umunani ku ijana yo kubaho kuko kanseri yawe iri ku rugero rwa kabiri ibindi bihimba by'umubiri wawe bikaba bitarandukirwa nuko mbona ndagize ukwizera I got that courage.
kanseri rachel cindo avuga yari mu mabere yiwe umukobwa wiwe aba muri leta zunze ubumwe za amerika akaba ariwe yamufashishije amafaranga yo kwivuza muri kameruni imijyi ibiri gusa niyo ifise ibitaro bishobora gupima no kuvura indwara ya kanseri ivyo bigashobora gutwara n'imiburiburi amadolari ibihumbi icenda y'amanyamerika ubwoko bwa za kanseri zikunze kwibonekeza akaba ari kanseri yo mu mabere iyo mu gitereko na kanseri ifata ibihimba vy'irondoka vy'abagabo leta ya kameruni yarashizeho umugambi wo kuronsa incanco zikinga umugera witwa papillomavirus utera kanseri yo mu gitereko yamara ugukinga indwara zibiri za mbere zihitana abantu benshi muri kameruni harimwo umugera utera indwara ya sida na malariya nivyo biraje ishinga cane ubutegetsi bwa kameruni muri ko mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc murika murikira ukuri
mbega ukuri kusinda ikinyoma mbega ineza yatsinda inabi tworengera gute ibidutandukanya ngo dusenyere ku mugozi umwe inyishu ni mu gikino murikira ukuri mugiye kuba mukurikira kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu kuva isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba murikira ukuri ni igikino mutegurirwa na la benevolence urakeneye kumenya inkuru y'abasiruko n'abarengera isango ntigutange murika murikira ukuri
inshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha ku ijwi rya amerika yamara imbere yaho reka mugenzi wacu aroyisi bigira imana twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru aroyisi mikoro n'igwawe urakoze fideli amakuru avuga kuri kenya leta zunze ubumwe za amerika imenyesha ko ihagaritse umutima uhagaze n'ingingo iheruka gufatwa na leta ya kenya yo kugara amakambi y'impunzi ari muri icyo gihugu amerika isaba leta ya kenya kwisubira ko ikabandanya ikingira abahohitewe n'abahunze ubwicanyi nk'uko yabyemeye aho kuzirukana mu bihugu byazo nigeria ishyirahamwe ryishinze gukingira agateka ka muntu wa minisiteri interinasiyonari rimenyesha ko abana barenga cumi barimwo inzoya bapfuye muri nigeria muri uyu mwaka abo bana bapfuye mu buryo budasanzwe mu ibohero rigenewe imbohe z'abarwanyi ba boko haramu minisiteri interinasiyonari imenyesha ko abana cumi na- n'umwe bafise munsi y'imyaka itandatu barimwo n'inzoya bapfiriye mu ibohero rya gisirikare ry'ahitwa giwa mu buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria naho mu gihugu ca tunisiya abapolisi bazindutse batana mu mitwe n'umurwi w'abantu bakekwa kuba abakora iterabwoba ejo ku munsi wa gatatu muri uko gutana mu mitwe abapolisi bane barahasize ubuzima hamwe n'abarwanyi babiri muri amerika igitigiri cy'abanyamerika bagerageza gusohoka igihugu baja kwifatanya n'umurwi wa leta ya kisilamu caragabanutse kuva mu mwaka uheze ivyo vyamenyeshejwe ejo ku munsi wa gatatu n'urongoye ibiro vya fbi aha muri amerika james comey amenyesha ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane gushika mu gice cy'umwaka wa bihumbi na cumi na gatanu abanyamerika bava kuri batandatu gushika ku icumi aribo basohoka basohoka igihugu buri kwezi baje kwifatanya n'uwo muhari mu burasirazuba bwo hagati ati kuva aho fbi itanguriye kubacungera uwo abanyamerika umwe niwe avuga ko hasohoka igihugu buri kwezi kwifatanya n'uwo muhari wa leta ya kisilamu mu bikorwa by'iterabwoba
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo kuri iyi saha twari twabateguriye bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mu kanya ibiganiro byacu birabandanya ntimutangwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.